Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam nageen keessan badhaadha hordoftoota miidiyaa nuural hudaa sorqubattanii daa'im keessan urgaa horii walgulgala yooyyaa isaniin jenneera nagasan fuun har'a guyyaan rabiul akir 18 barkum 1440 akka lakkoofsii jira akka lakkoofsbii kennalleetti muddee 18 barkum 2011ti akka milaadiyaatti ammoo diisembar 27 barkum 2018ti guyyaan guyyaa kamisaati sagantaan kawaan isan dhibitti gaafattan tagaafi teessaniif ammoo deebisa itti argattan sagantaa fatawaa nuural hudaati.
Bismillaahi jennee maqaa keenyaan jalqabna alhamdulillaahi galata galfanna.
sagantaa keenyaa kaadhaatti odeeffannoo qophii qaroominna islaamaa dachee abashaa keessa jettuu fi sagantaa fatawaa nuural hudaa harkaasanii qabna namni isan waliin turna abbaasii kutaan teeknii nuural hudaallee na waliin jira qophiin keenya kamataa odeeffannoo odeeffannoo guyyaa har'aati qabnu isan dhageessisa. odeeffannoon kee ka jalqaba ambaasaaddoroonni pirezidaantii saahilawarq zawudeetiin muudaman biyyoonni itti ramadaman beekame jetti isniin darbi pirezidaantiin federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika itiyoophiyaa pirezidaantii saahilawarq zawudee ambaasaaddoroota biyyoota digdamaa kan muuddee yoo ta'u guyyaa har'aa immoo biyyi itti ramadaman beekamee jira ambaasaaddorootii ramadamanii fi biyyi isaan itti ramadaman ambaasaaddar suleemaan daddafoo yuunaayitid arab emireet abudaabii addemuluu salamoon jarman barliin obbo abdulaziz mahammad jibuutii adenaasisee caalii kanaadaa otaawaa ustaaz asantaajuu seenegaal obbo rattaa alamuu israa'el obbo heenok tafarraa faransi adde alamtsahaay masarat yuugaandaa dooktar tizitaa mulugeetaa indiyaa ambaasaaddar tasfaayee yilmaa gamtaa afrikaatti bakka bu'aa itiyoophiyaa ambaasaaddar tashoomet hogaa chaayinaa obbo tafarii taaddasaa suudaan kibbaa obbo fitzum araggaa ameerikaa dooktar addisuu gabre egzaabeer zimbaabuwee obbo miliyoon saamu'eel zeheeg obbo Mallas Alam Keeniyaa Naayiroobii obbo Birhaanee Fisaahaa Gamtaa Afrikaatti bakka bu'aa ittaana Itoophiyaa Dr. Ayirooraat Mohammed Omanittii fi Adde Saamiyaa Zakariyaa Qatar Doowaatti ramadamanii jiran. Mormiin lammiilee Suudaan mootummaa biyyattii irratti jalqaban hardhalle akkuma itti fufee jira. Kufaatii maallaqaa fi qaala'iinsi jireenyaa sababeeffachuun mormiin lammiileen Suudaan torbaan tokko dura jalqaban kan itti fufe yoo ta'u gaaffii mormitootaa dinagdee irraa gara siyaasatti geeddaramuun pirezidaanti Umar Albashir taayitaa akka lakkisu gaafataa jiran ta'uu gabaafame. Mootummaan biyyattii gaaffilee dinagdee deebisuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu ibsullee waldaaleen ogummaa biyyattii hedduun mormii kanatti kan makaman ta'uu beekamee jira. Haaluma kanaan waamicha waldaan ogeeyyii fayyaa Suudaan godhu hordofuun hakimoota fi barattoonni ogummaa fayyaa kamisa darbe irraa eegalee hojii fi barnoota dhaabuun mormii gaggeessaa jiran ta'uu gabaasni argame mul'isa. Mormii uummataa kan to'achuudhaaf mootummaan kutaalee biyyattii hedduu keessatti labsii yeroo muddamaa kabaase yoo ta'u poolisoonni biyyattii mormitoota labsicha cabsuudhaan hiriir ba'an irratti tarkaanfii humnaa kan fudhataa jiran ta'uu gabaafame. Waldaan hakiimoota Suudaan akka jedhetti Diisembar 19 irraa eegalee lammiileen biyyattii 12 humnoota mootummaatiin kan ajjeefaman ta'uu beeksise. Amnesty International ammoo gama isaatiin lakkoofsii namoota ajjeefamanii 37 akka ga'e beeksise. mootummaan suudaan mormii uummataa kan hordofuun hooggantoota siyaasaa aktiivistootaa fi gaazexeessitoota hedduu ka'ee dhiyoo ta'u hooggantoonni paartiilee mormitootaa garuu haq pirezidaant umar albashiir taayitaa waggaa 27 guutuu irratti turan lakkisutti ummati biyyattii mormii jalqab cimsee akka itti fufu waamicha godhaa jiran. odeeffannoon teentaan ammoo doonaald tiraamp dhossaan gara iraaq imaluun loltoota ameerikaa kan daawwate ta'uu gabaafamee jetti. pirezidaant tiraampii fi haati manaa isaa melaaniyaa tiraamp ayyaana bara haaraa sababeeffachuun halkan edaa gara iraaq imaluun loltoota ameerikaa iraaq keessa jiran waliin kan mari'atan ta'uu ibsi ganama har'aa waayit haawus irraa ba'e ni mul'isa. qondaaltoti mootummaa iraaqii fi hooggantoonni siyaasaa bisunii hedduun daawwannaa tiraamp dhossaan bisuun keessa geggeesse kan gochi birmaadummaa iraaq cabsee jechuun kabalaaleffatan ta'uu gabaafame. haa ta'u malee tiraamp muummicha ministeera iraaq aadil abdulmahadii telefoonaan dubbisuun muummichi ministeeraa waashingtan akka daawwatu kaafeer ta'ullee gabaasee argannee ibsa. ameerikaan loltoota kum shanii iraaq keessaa ka qabdu yoo ta'u pirezidaant tiraamp loltoota kanneen biyyattii keessaa baasuudhaaf kakaroorsaa jiru ta'u torbee darbe miidiyaaleen hedduun gabaasan. kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon teentaadhaa tan fakkaatti qophiin keenya ammallee akkuma tuftee jirti qophiin teentaataantu qophii mata duree qaroomin islaamaa dachee habashaa keessa jettu kasheekeen hayyuu seenaa dr abdallaa kadiriinuuf dhiyaatudha. qophii seenaa ta'a qaroomin islaamaa dachee habashaa keessa jettu sheekeen dr abdallaa kadiriirraa barataa waliinaa turruu saniin jedha.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اترياد درسي كأنك سينا إسلام في إسلام توتا بي حبشة جرو كتابة قروا من إسلام حبشة كيسة جرو الرا قرانوا إن شاء الله darsii dabre keessatti jaarraa kudha torbaffaa keessatti muslimni maal fakkaata islaamni maal fakkaata ka jedhu amiirtota harar irraa odoo dubbannu dhaabne duuba amiir alii ibni daawud nama jedhamu kammoo maatiin isaa amata gara dhibba lamaa bulchee irratti dhaabne mee waan isaa odoo hin dubbanne jaarraan kudha torbaffaa kunii karaa kaaba biyyaatitti maal fakkaata ka jedhu haa laallu akkuma beekamu amiir imaam ahmed jaarraa kudha jahaffaatti burchugaal gondar irratti ajjeeftee waraanni isaa achii gara hararii deebi'e haa inni waraanni deebu malee islaamni naannoo gondar kanatti hafuu fi ammallee itti fufuu waan akeekutu wanni hedduun jira kanaafuu islaamni karaa siyaasaatiin muslimtoonni karaa siyaasaatiin bulchiinsaa fi mootummaan islaamaa ka isaan dhadhaaban kunniin akhira dadhabee waldura dhaabbannaa islaamaa fi kiristaanaa kun zamana dheeraa itti fufuudhaan akhirri isaa hararitti aanee karaa biraatiin imaam ahmad kulli waan silaa mootummaa ofiin jirtan kulli wali qabee tokkocha godhee mootummaa giddu jaleessa dhaaba jecha yaalullee hin taane atsee galaawudiyoos deebi'ee mootummaan habashata kiristaanaa akka dhaabbattee itti fuftee quba qabna kaabarratti keessattuu atsee faasil magaalaa gondar kana gadi dhaabeetiin mootummaa achitti dhaabuu wajjiin mootummaan gartee kiristaanaa giddugaleessaa tun yoo dura akka malee dadhabde deebitee jajjabaatte haa ta'u malee sababaa isaanuu namni gariin ammas hosaniyoos abbaan faasil kaatolikii waan ta'eef rakkoon guddaan isaan jidduutti uumamee khilaafni jechuudha dadhabiinsi itti argame moototiin atseewwan kun yoo isaan sababaa gartanii taligaa kanarratti wal nyaachuu fi wal fixuuf dadhabanii fursaan muslimtoota hireen babal'achuu diin al-islaamillee fi isaan muslim jajjabaachuu hin bal'ata gartanii da'aa deema. Atsee Faasil nama diplomaasii jabaa tokko muslima gondar fi naannoo san jiru qofa odoo hin ta'in caalamuma islaamaatu yamanii fi haga biyya turkii gahutti walqunnamtii dipiloomaasii jajjabeessuudhaaf yaalii guddaa nama godhe nama godhe dabdaabbeen inni katabe gara bulchiinsa yamanitti katabe haga gartanii mootiin habashaa sallamuu hedaa jedhan takka ta'e kitaabni inni katabe sun ayata qur'aanaallee tuqee jechuun akka gartee nama islaamummaa kana faarsuutitti katabee waan jedheef sababaa saniif qaadii hasan alxiimi jedhamu yoo ergan haqiiqatan diinal islaam barsiisuudhaaf akka waan hiree argataniititti dhufee baatii sagal wafdi isaa wajjin bira taa'e gartanii haqiiqatan inni garuu sallamuuf odoo hin ta'in walqunnamtii ollaa biyya ollaa kana jabeessuudhaafi biitti illee biyya daldalaan bal'attu akka taatu godhuudhaaf yaalii godhuuf godhe. haa ta'u malee amata kuma tokkoo fi dhibba jahaa fi jahatamatti jahatami torbatti inni hin du'e jahatami torbatti yoo du'u ka isa booda qabate gartanii yohannis duraati achirra iyyaasuu duraati achirraa immoo eh, gartanii ta- takla hayimaanotii jarri kunii eh, karaa nagayaatiin wal dhaaluu hin turre takla hayimaanot kun inumaatu abbaa ofiitu nama ajjeese haalli kun zaazaan itti argame kun eh, naannoo sanitti muslimtoonni gartanii eh, keessattuu eh, magaalaa gondar keessatti eh, akka malee hacuucamanii hacuucamanii eh, akka isaan gartanii kiristaana wajjin walin makamanii akka hin jirraanne godhanii gandi isaan jiraatanuu muslim gee jedhamee ka beekame jedha obboleessi keenya ahmaddiin jabal namni gartee seenaa kana madda gaarii kaa'e Eh, ammas eh, gartee odeeffannoon waan ani dubbadhu kunillee kitaaba isaa irraa kan argame rabbi irraa haa jaalatu akka malee gartee waan eh, islaamni kaabatti haalli isaa maal ture naannoo gizee gondarsan ka jedhu akka gaariitti katabe kitaaba isaa gartanii itoophiyaawiyaan musliimochi ka 615 ka 700 ka jedhu kana dubbisuu barbaachisaa jechuudha alaa ayyi haal jarri kun achi booda ufiifuu nagaan qabanii walitti bu'iinsi isaanii kun ka ammallee gartanii na- na- na- oromottillee duulanii oromo biyya kana keessa babal'ateetiin jiraatu ka jaarraa kudha torbaffaa kana keessatti eh, itti duuluu isaaniitu dubbatama Ah, kana jechuun gariin isaanii isaan dipiloomaasiidhaan nagaa wajji jiraachuu gariin isaanii immoo itti duuluu haala kanaan is- eh, gartanii tasgabbiin hin argamee ture garuu islaamaa fi eh, gara barumsaatiif kaan hin babal'achuu keessatti fursaa gaarii akka kennitu mul'ata kanarraa akka ka'e yejjuu fi gartanii walloo eh, bu'uura diinal islaam taatee achi booda muftii abubakar muftii daawud abubakar biyya yaman irraa kitaaba gaala torban fe'anii galanii eh, cilmii halqaa kana biyya keessa facaasuu danda'u illeen kan itti argame jaarama kana kana keessa kuni maal mul'isa islaamni harar qofa odoo hin ta'in kaabatti illee akkasi babal'achaatuma itti fufee waraan imaam ahmad cabee deebi'ullee diina naannoo san irratti dhaabbate jecha miti kaabni illee biyya muslimtoonni ufiifuu magaalama gondar keessattuu ris abbaan ristii abbaan lafaa gaafa atsee faasil dhufeetiin magaalaa tana qor- ka- bu'uura godhu abbaan lafaa isaan ture warra lafa qabu malee nama as godaaneetiin bakka biraatti dhufe jedhanii hin laalaman haa ta'u malee jarri immoo cunsuriyyummaadhaaf ka'anii eh, gartanii islaama kana akka nama wajjin inni hin jiraanne acuucuu turanii haa ta'u malee inni badeen saabannee bilaks ganda fi ga- gandattii magaalaa sanii malee ba- karaa biraatiin inumaatu eh, caalaa karaa ilmiitii fi walbariinsaatiin itti fufe jaarraan kudha saddeetaffaa ka zamana masaafintiin ka isaanu dadhabanii mootummaan giddugaleessatti habashaa kun baddee muslimni yejju gondoriin qabatanii amata gara torbaatama olii ka ufiifuu isaan bulchan ta'uu beekna haga atsee tewodiroos amata kumaaf dhibba saddeetiif shantamii shanitti dhufee gondoriin eh, mootummaa eh, of harka deebisutti muslimtootatu bulchuu tures- bulchuu turse kure jechuudha sunnillee oromoo yejjuuti alaa kulla haal kaabatti kana fakkaata gara dhayaatii fi gartanii gara bayaatii fi gara kibbaatiin immoo eh, haalli magaalaa harar eh, akkuma jenne amiirtota isaanii oduma wal dhaalan tartiiban oduu addaan hin citin haga gu- eh, gaafa masroonni dhuftee gartanii ofii babal'achuu fi gar- garba diimaa kana of jala oolchanii naannoo kanatti ma- mootummaa guddoo takka ta'uuf isaan hawwanii dhufanii harariin dha- dhufanii amirtoota amira ajjeesanii qabatanitti wal dhaaluu turanii kanaaf jecha gabaabatti mee amirtoota kana maqaa dhoofne darsee har'aa itti geessina achi booda garuma kaabaa kana deebinee insha allahu ta'ala harakaa ilmiitiif ulamaa maal akka taate ka itti wal hubachiifnu ta'a yoo rabbi jedhe duuba amiir ali irratti dhaabne darsii dabre keessatti aliin kun nama guddaa nama baraka'a kammoo ali ibni daawud kun ka- maatiin isaa oduu addaan hin cinne amata gara gartee jaarraa lamaatitti eh, itti fufe amiir ali ibni daawud kuma tokko dhibba jaha afurtamii torbatti yookaan immoo hijiraa kumaa fi afurtamii torbatti eh, moo'ee achirraa ilma isaa haashim eh, ibn aliiti kumaaf dhibba jaaf jaatamii lama irraa haga torbaatamii tokkooti achirraa amiir abdullah ilma aliiti sunis ilmuma kuma tokkoof dhibba jaaf torbaatamii tokko irraa haga kumaaf dhibba torbaati achirraa arfaffaan amiir xalhaati xalhaa eh, immoo ka abdallaati ka, eh, gartee akka qayyoo isaati jechuudha Eh, ka ilma ilma ilma isaati amiir xalhaan amir xalxaan gartanii kumaaf dhibba torbaaf haga kumaafi dhibba torbaaf digdamii tokkon waye shanaffan amir abubakar abdallaati kumaaf dhibba torbaaf digdamii tokko irraa kumaaf dhibba torbaaf soddomii lamaati amir xalx achirraa jahaffaan amir khalaf bin abi bakar kumaaf dhibba torbaaf soddomii lama irraa kumaaf dhibba torbaaf soddomii sadihi achirraa amir haamid bin abi bakar torbaffaan kumaaf dhibba torbaaf soddomii sadihi irraa haga afurtamii torbaati achirraa amir yusuf ilma abi bakriiti kumaaf dhibba torbaaf afurtamii torba irraa haga shantamii shaniiti achirra ahmad ibn ali amir ahmad ibn aliiti kun zamana dheeraa amata digdamii saddeet akkana bulche shantamii shan irraa haga saddeettamii lamaati achirra namni kun nama gartanii masjid jaamic magaalaa harar keessatti ka awwalaa dhaabe masjid jaamic ka jedhamu ka atsee minilik diige jedhama masjida jaamica ka dhaabe isa achirra ammoo amir muhammad ibnu yusuf kumaaf dhibba torbaaf soddomii lama saddeettamii lama irraa haga saddeettamii sadiiti achirra amir abdishakuur amir abdishakuur kunillee nama gartee seenaan isaa amirtota harar keessa akka maletti dubbatamu zaman inni bulchellee saddeettamii sadii irraa haga sagaltamii afuriiti gartanii amata gara kudha tokko ture namammoo masjida sheekh abdulqaadir jaylaanii dirree shee huseenitti illee ijaareerraayee jedhama achirraa kudha lammaffaan amir ahmad ilma muhammad sagaltamii afur irraa haga kuma tokkoo fi dhibba saddeetii fi digdamii tokkootitti jechuudha achirraa kudha sadaffaan abdurrahmaan amir abdurrahmaan ibn muhammad kumaaf dhibba saddeetii digdamii tokkoo irraa haga kuma dhibba saddeetiif digdamii shaniiti jaarraa kudha saglaffaa seennee jirra achirra kudha afuraffaan amir abdulkariim ibn abubakar amata kuma tokko dhibba saddeetiif digdamii shan irraa haga kuma dhibba saddeetiif soddomii afuriiti achirra kudha shanaffaan sultaan amir abubakar bin aftaal garaad kunis kuma dhibba saddeetiif soddomii afur irraa haga shantamii lamaati achirra amir ahmad ibn abi bakar jedhama namni kuni gartanii waldura dhaabbannaa oromoo wajjin baay'ee nama godhe jedhama awurooppaalleen awwalli awurooppaan dhuftee richard borton dhufee harariin argee seenaa hararii katabulleen wakta kana kumaaf dhibba saddeetiif shantamii lama irraa haga jahatamii jahaati achirra amir muhammad kama carrasa ka irraa booda amir muhammad ibn aliiti namni kun jaarraa kudha saglaffaa amata kumaaf dhibba saddeetiif jaatamii jaharraa haga torbaatamii shaniiti jechuun torbaatamii shaniin kun yookaan hijiratti kumaaf dhibba lama sagaltamii lama jechuun seensa masriiti jechuudha masriyoonni asitti kun wakka kana dhufanii amirticha kana ajjeesanii harariin qabatan harariin qabachuun isaanii garuu atsee minilikiif gaafa gartee babal'inna mootummaa isaa tashawaa tana bal'isuudhaaf gaafa ka'e kana hararin akka itti xiyyeeffatu ka godhe san dura gartanii mootummaan alaa dhuftee hararin qabachutu caalaa karaa isaa banee maal ta'uu keessatti biyya kiyya masriin dhuftee qabattee harkaa baafachuudhaaf na gargaaraa jecha karaa kanaan immoo waraana argachuudhaaf akka beektan sanitti amata lama booda dhufee innillee masroonni achii baanaan kuma lama booda dhufeetiin caalan qorratti lola san booda harar qabate jechuudha duuba kana fakkaataa seenaan magaalaa harar walumaa galatti amirtonni gara torbaatamii sadiiti achi booda amir abdullaahin qabaan masroonni eega deemte booda muhaawalaa godhe mootummaa harartana dhaabuudhaaf namni gaafa lola calanqoo gartee muslimtoota gartee jihaada lallabsiisee wajjiinuu lole isa akhirri isaa xabaan cabiinsaaf immoo harar minilkin akka deebi'u ka ta'e jechuudha kana fakkaata ammaan booda insha allahu ta'ala haalli magaalaa magaalaa harar kuni seenaa dheeraa qabaachuu kanaan wanni achi keessa jiru ammallee ka gartanii akka hambaa islaamaatitti ilaalamu ka waan kana mirkataan mul'isu bu'uura diinal islaam ka biyya keenya guddatu achi jira haga gartanii saantimni durirraa itti fayyadachuu duran muziyamii keessatti gartanii ta laa ilaha illallah jechaa qabdu tagama tokkoon immoo maqaa amiirtota qabdu kullitu jira kanaafuu kana gartanii manni islaamaa seenaa yoo baratu kama gartanii duraan atsoonni uma argite katabdee akka waan biyyitti kun ka kiristaana qofaa ta'ee ka islaamaa dhoysan kun ta'uu akka hin qabne isaanillee mataan isaaniitu seenaan tuni yoo miizaanaan katabamtu seenaa ummata kanaa ka waliigalaati malee ka amantii tokkoo ka gosa tokkoo akka hin ta'in wal hubachiisuu barbaachisa jechaa itti akeekuu fi insha allah darsii kenna ka ar'aasumatti dhaabna darsii itti aanutti insha allahu ta'aalaa haala gartee zamana dheeraa waldura dhaabbannaa islaamaaf kiristaana ka siyaasaa kana keessaa achi baaneeti haalli diinal islaam itti faca'e ka culamaa fi cilmiin hararii fi ammallee gara kaabaa kanaan yejjuu fi biyya walloo kana bu'uura godhatteetiin itti fufte wajjiin laallu tayaa jechuudha jazaakum allahu khayran warra diinaa kana karaa hundaanuu akka inni hin cinne godhuuf najjaash irraa jalqabee amiirtota gartanii shawaatiif ka ifaatiif ka adaliif ka hararillee ka gartee dirree lolaatatti dhufaniif ka manatti illee du'anillee diinaa kanaaf qoodni isaan kennan guddaadha rabbirraa haa jaalatu jennaa hunduu hunduu akkuma gartee doktor laaphisoon jedhu yoo gorgisiin dhaqee hawiltii atsee minilik argu maaliif ka imaam ahmad arguu dhaba jedhee aaraa jedha maali jechuun kunillee ma amantii ufii facaasuuf nama lole kunillee amantii ufii facaasuuf nama lole hundumoo nama itoophiyaati nama biyyaati jagna tokkuma dubbatanii kaan dhiisuun hin ta'u karaa hundaanuu biyya jagnaati biyya gartanii goototaati biyya immoo beekotaati kama tokkoo qofaa dubbatanii ka biraallee dhiisuun hin ta'u hunduu sabaaf sablammootiin biyyattii tana keessa jiran hundi seenaa xiqqaa miti ka qabanii karaa kanaan wanne dalagamuu qabu kammoo kaarikulama ijoollee barsiifnu kana irratti illee seenaa miizaana qabu tokko qabatamaan ilmaan lafaa dhufu kana barsiifnu qoramuu qaba tolfamuu qaba katabamee illee gartanii barsiifamuu qaba jechaatu naaf mul'ata. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
baarakallaa fiik sheekeen hayyuu seenaa dr abdallaa kadir rabbiin umrii dheertu fayya guutooliin sinaa badhaasu horaa bulaa deebana kabajamtoota hordoftoota keennaa am qophiin keen kaa itti aanu sagantaa fatawaa nuural hudaa kan isin dhibee gaafattan gaaffii keessaniif ammoo deebisa itti argattanidha sagantaa teen kaa fatawaa kaarraatti gaaffii keessaniif deebisaa isaanii kannuuf kennan sheekeen jaalatamoo fi kabajamoo sheek jibriil qamaloo ta'an sheekeen waliin turtii gaarii qabaadhaa saniin jedha.
عبدوا جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا انا حسنك ابو فنو فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى كم بينها برنو ولما قافنو اكهر ابر الليل كورا ابا فنو jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuural hudaa gaafadha ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nuural hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa nuural hudaa fataawaa nuural hudaa fataawa يوم ولا انا حسنك ابو فنو عبدوا جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا انا حسنك ابو فنو عبدوا جاهليا علمها بربادا حقا يوم ولا انا حسنك ابو فنو الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتي واوقاتكم بكل خير وبارك الله فيكم obboleeyyan akhiraa bakkuma jirtanitti milkiidhaan gammachuudhaan rabbi isin haa tursiisu jechuun sagantaa alfataawaa reediyoo nuural hudaa irratti ar'allee inshaa allah gaafilee na bira jirtu isinin biran gaha warra milkaahu anaaf isinillee rabbinu haa taa'isu hoffoltii rabbinu haa kennu gaafilee na bira jirtu keessaa obboleessi keenna tokko ka gaafatu abbaan kiyyaa gara dirree sheekana huseen deemaa fuqraadha deemetiniin agartanii muuda deemaa mallaqa wahiin ergaafi mallaqa kana karaa haraama irratti hojjateeni muudan homaa homaan deema karaa agartanii halaalan tahiin hojjata mee yoo ani agartanii dubbadhe immoo natti dallana ma akkam dalagaa innama axaacatu bilmacruuf karaan qaniin tole jedhan abbaa'uu fi qanii inni karaa khayrii keessatti malee waan hammeennaa keessatti abbaa'uu fi tole jechuu hin ta'u abbaan kan kee fuqraa karaa fuqraa irratti agartanii dunyaa yoo kabaasu taate ati agartanii inni dallanuu isaa itti hin laalinii dubbii isaa tole hin jedhinii agartanii ittiin kennin dunyaa akka karaa sanitti balleessuuf akka ittiin kennine dunyaa woo karaa kanatti inni kenni isin jedhe kennuun qabdu tole jechuu hin qabdu karaa kanatti itti kennuu hin qabdu jechaadha li'annahu laa xaacata limakhluuqin fi macsiyati ilkhaaliq nama tokko tole jechuun abbama fedhee haa tahu tole jechuun hin tahu rabbiin agartanii khalaafa rabbii hojjatuu keessatti faalla rabbii dhaabbatuu keessatti nama tokko tole jechuun hin tahu kanaafuu abbaan kan kee yoo karaa badii irratti dunyaa kana kabaasu taate ati itti kennuu hin qabdu inshaallah irraa fagaatuu qabda wasaahibuhumaa fi dunyaa macruufaa namni agartanii haadhaaf abbaa ofii tola itti oolan dunyatti waan agartanii haraama tahin yoo haraama ta'e irraa fagaatuu barbaachisa. Akkuma san obboleessi keenya tokko hukmiin namni tokko agartanii itti shabakaadha shabakaa haramiidha kanaan fayyadamuun akkamii sharikaan takka takka agartanii ka waa bitanii dooraadha dhibba faa kafalanii sanduuban agartanii waan biraa itti argatan shabakaa haramii jedhanii fakkeenyaaf namni adda nama fiduun mallaqni isaa guddataa nama kaan fidee agartanii dooraa dhibba lamaan bitatee eegas immoo shabakarra taa'ee nama bitee nama bitee agartanii nama seensisee mallaqni isaa adaduma namni seenuun itti sharikaa kanatti seenuun bitatee mallaqni isaa ol guddata. Mee wanni kun hin baqqaamoo hin baqqa'uu jedhe. kun hin baqqa'u haraama shabakaan haramii jedhamu kun ka amma agartanii chaayinan biyya keessa facaaftee jedhu kun haraama maaliif haqa namaa karaa maleedhaan nyaatutu keessa jira akkamitti haqa namaa karaa maleedhaan nyaatu keessa jiraata fakkeenyaaf isaan waanuma xiqqoo wahii mobaayila tahee yookaan meeshaa makwaa tahee yookaan qorqorroo wahii tahee waanuma ta'e haa ta'u kubbaayya wahii tahee qarshii guddatti yookaan qarshii kuma tokkotti dooraara kuma lamatti dooraara kuma tokkotti yookaan dooraara dhibba afuritti akka gurguratan. Namni kun gidee dooraara dhibba kuma lama kafalee seenu kana wanni inni irraa argatu maayinni kabiraa akkasumatti seensee namticha biraa akka seense kanarraa mallaqa wahii kennaniif akkuma namni karaa isaatiin seene heddummaatuni mallaqni isallee isaa heddummaata. Mee mallaqni akkanatti argatu kuni maali hukmi yoo jenne karaa هو من أكل أموال الناس بالباطل حقا نما كرا حقا تهين نياتو تكيس جرا سوني شركة وردو تويو دنيانا مرة كرا ملي نياتو شركة كانت أبتي شركة كانت أبتني مكينة أمو بتتا أمو مالي تاتا أمو مالي تاتا يعني كجبان أمتا إرا قولتني شركة تائي أكنما إركتني تيسني فكرة مقفان دنيا آلما كانهن در ولقبا بغير حقٍ حكم ملي كنافو دنيا كوني دنيا حرامتي ولو معني فقد أفطى العلماء الكرام رحمهم الله أه ور أقرتني ولو معني كين ور أسندورة دبرلي كأملي وني أه فتوى اتقول أني شبكان حرامي دا كوال إجاراني أقرتني أكمنا والإجاراني أكنتي قبتي توكو أسير رجلا كان إجار منا أقرتني جيران كوني حرام جتشو رجلاتني كن حرامه haqa namaa haqa malee nyaatu keessa jira kanaafuu kun hin ta'u inshaallah waan bareedaadha homaa rakkinnan qabu halaala maali jedhanii jedhu kun kun kijiba soba isaaniiti inshaallah. Obboleessi keenna gaafatan akki jedhu salaata leelii keessatti ol fuudhamoo gadi qabeessinii salaata yoo namni si wajjin hin jiraatin ka agartanii namni biraa ka rafu yoo ka hin jiraatun taate salaata leelii keessatti sagalee ol fuudhuun barbaachisaadha. sagalee ol fuudhanii qaraan yookaan yoo namni agartanii rafu hin jiraatin sagalee isaanii ol qabatanii salaatuun homaa rakkinnan qabu rabbiin nuyi muhammadin alayhi salaatu wassalaam ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سجل لي أولين فولين قدل لين قبين جد جرات جيني جن- جهري قلون بكا jahrii godhuun hin bakka salaata halkanii hundahu jahrii ni godhan waan agartanii namni biraa sababaa saniin hin darqaminiin homaa rakkinnan qabu salaata ol fuudhuun jechaadha. Eh, Obboleessi keenna kun akki jedhu qabaa guyyaa tokko Ramadaana eh, na- narra jira beekama fa'ee xaree. Uummanni immoo eegas as qaanii tahafte hin guuttadha jennaani takkatti eegame akkanaan nyaatte kullinuus jala bade naan jedhani mi'a akkamii bade moo hin banne naan jedha hin banne. Guyyaa takkatti eh, feexarsite saniif qadaa baasuun sirratti waajiba ta'ubaa wajjin. Ta'ubaa wajjin awwaala ta'ubatuu qabda badii hojjette guyyaa san qadaa kafalu sira jiraata amma baaqiin guyyootee haftee eh, sababaa eh, ji'a ramadaana irraa sababaa guyya takkatti san beekan faxarsiteen sirraa hin badu soomanni kanke soomanni ka badu guyyama feexarsite qofa yoo niyyaa kankee feexaraan niyyette malee guyyaa san hunduu ni bada. kanaafuu guyyaa tokko feexarsiteef guyyaan hundi hin badu. Eh, Inni illee hadiisa daciifa wahii wahiin agartanii eh, ka akkas warri akkas jedhillee san qabatee namni agartanii guyyaa tokko man saa man eh, aftara yawman min ramadaana camdan lam yaqdihi eh, siyaamu dahri jaanii hadiisa kana daliila godhataniitiin immoo eh, guyyama tokko namni hiike yoo jedhe jalaa badde jechuu sanirra jiraatanii kanaafuu jalaa hin banne insha allah guyyaa san qadaa kafaluutuu fi ammallee amdii waan taheef soomana kana toobaa waan agartanii eh, guyyaa san agartanii diigee fi waan guyyaa san feexarseef beekaa toobaa rabbirra barbaadutu isarra jira insha allah waliilmu cinda allah obboleessi keenya tokko wanni jedhu eh, dubartiin takka abbaa warraa isii wajjiini wal dhabe wal dhabdee eh, na gadhiisi jetteen hin barbaadu si hiyyuu inni gadhiisuu didee jedhanii achumaan qaaditti dhaqanii qaadiin karama ijraa'aata rasmiyyaadhan agartanii dura warra isaa waamee isittis ergee isallee ergee eega agartaniitiin sanii xalaaqee jira eega inni xalaaqee jedhe amata lamatti na biraa itti heerumte nikahni duraa sun bu'e mun buune eega qaadiin karaa rasmiyyaadhan karaa xariiqaa agartanii kareema qaanuunatiin seerumaan waamee warra illee dhabee kaan illee didee eega jarri jedhee gadhiise nikahni bu'ee jira Eh, nikahni duraa bu'ee jira nikahni duraa bu'ee jira kalammataa agartanii fayyaa taha homaa rakkinnan qabu insha allah obboleettiin teenya takka wanni jettu eh, nama tokko kaasin dura karaa haraamati wal geenne eh, itti heerume nikahana godhate osuma addaan hin bahin osuma hin toobatin wanni sun fayyaa taha montahu nikahni sunii jedhe jette obboleettiin teenya namni tokko abbaa warraatii fi eh, haati warraa yoo karaa haraamatiin dura wal gahanii eegas nikaa hidhatan tokkoffaa addaan bahuu qaban lammaffaa toobatuu qaban toobatanii addaan bahuu qaban yoo osoon toobatin osoo addaan bahanii tabri'aam hin argamin garaan qulqullinni hin argamin nikahni ka hidhamu taate nikahni fayyaa tahu kama alayhi jumhuuri ahli ilmi rahimahumullah Eh, fayyaan ta'u ta'uu ba'anii agartanii qanii kana. Kanaafuu eh, wanni isaanirra jiru eh, nikaha kana amma addaan bahanii toobatanii badii kanarraa walitti deebi'anii eegas nikaha walii hidhatudha yoo ka war barbaadan taate yookaan gara gara deemudha. Amma akkasumatti yoo wajjin ka jiraatan taate nikahni isaanii fayyaan tahu eh, irraa hin qeebalamu jechuudha tooban malee ammas garaan qulqullaa'u malee. Eh, Isiin tuni jetti obboleettiin teennaa warra isallee hin beeytu warra isillee hin beeytu amma irraa fagoo jirti nikahni isii ka duraa sun irra jira nikahni irraa hin jiru eegaa gartanii karaa saniin dura wal gahanii amma nikah waliitu irra hin jirtu akkuma amma sii dubbadhe eh, deemtee gara biraa itti heerumuu ni dandeetti insha allah warra milkaahu anaaf isinillee rabbi nu haa taa'isu. obboleettiin teenna tuni akki jettu qadaan ji'a ramadaana ka dabre irra jira osoo qadaa san hin kafalin ramadaanni biraa irra natti dhufe jetti maaltu narra jira amma qadaan ramadaana dabree yoo ka isirra jiraatu taate osoo qadaa san hin kafalin ramadaanni biraa yoo itti ka dhufu taate haala lamatti ilaalama haalli duraadhaa yoo isiin ramadaanni lammataa ka irra dhufu kuni haaluma isiin uzriin irraa hin deemiin rakkinni osoo irraa hin deemin ramadaanni lammataa ka irra dhufu taate eh, ramadaana lammataa kana soomtee san duuba qadaa kafalti wanni biraa irra hin jiru amma haalli lammataadha yoo ramadaana kana ka duraa sanirraa qadaa qabdu haga ramadaani lammataa dhufutti uzrimaan malee ceem'amaa yookaan beekamaa ka dhiiftu taate qadallee kafaltee bakka guyyaa hanga irra jiruu san miskiina tokko nyaachisuu qabdi. Guyyaa tokko miskiina tokko nama tokko guyyaan adada guyyaati yoo guyyaan kudha shan irra jiraate miskiina kudha shan yoo feete guyyaa guyyaan nyaachifti yoo feete guyyaa tokko liqqabdee nyaachifti alaa kulli haal nyaachisuu qabdi jechaadha yoo waan uzrii malee tahuuf هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله هدون علماء كصحابة إلى أبي هريرة وأنا كان جدري وهذا ما ما رجهه بعض المتاخرين ايضا قرين ولو معه آه كنا ور متاخر توت اللي كان رجهني كان افكار رجلات يتشالا قافل لما تا آه قافين اما اللي يسيد اكل لما تا الان آه نمني توكيوج رمضان كيسا احتلامني اتلو في بشان قرتني الركبه تاتي وسو اني رفو سومنسا جلا بدئ ايقسي سومنسا قضاك فلمو اندي بسمو اكمي يو hirriba keessa ka itti dhufee ka jedhu taate ihtilaamni kun manaamni keessa bishaan ka irraa bu'u taate hommu isarran jiran qadaa illee deebisuun hin jiru soomanni isaa nagaha hommu irran jiran amma guyyama osoo taa'u dubartii harkaan tuquudhaan yookaan laaluudhaan yoo ka bishaan irraa bahu taate qadaa kafalutu isarra jiraata amma yoo ka hirriba keessa ta'u taate hommu irran jiran insha Allah. لأنه إني وان الربا كيس جراتني آه ربي آه قلم الراء الفولي جرا رفع القلم عن ثلاث آه عن النائم حتى يستيقظ نما رفيرا هنگا إني دم قد قرتني رهن كتبم كوني وان إني دنديتي إسات الأفيمتي وان هجي إسات الراء الأفيمتي كنافو آه هم الرنجرين جتشا إن شاء الله آه بلتين تين تكا أكي جتو obboleessa keenna wahiiti akkana jedha dubartii wahii wajjiin waa'ee wal fuudhaa waliin haasofne waliin haasofne gara warra isii ergadhee achuma warri kiyya nikaaha bakka nikaaha san dhaqee micattii isa irratti agartanii ka waliin dubbanne san nikaaha naa hidhanii jedhe mallaqni ani waan kanatti baase guddaadha eegasi isiin immoo osoma wajjin jirru ufirraa dileetina gooteena arii ofirraa baaftee bilbila kiyyallee gattee sanduuba deemtee qaadii biratti uf xalaayitee mallaqa kiyya ka hagas gahuu san ka itti baase san tokkochaan aan deefne amma yoo du'aa itti kadhadhimee akkamii jedha obboleessi kiyya kun asirratti waan isin gorfadhu qaba shabaaba shabbaatallee waan isin gorfadhu qaba dargaggeessaaf dargaggeettillee wannan isin gorfadhu biyya tokko taatanii biyya tokkotti nikaa wali hidhatina tokko Awurooppaa jira tokko Afrikaa jira tokko Aasiyaa jira biyya biyya teettanii nikaa wal hidhatina nikahni wanni wal hidhananii fi wanni wal laallatanii wanni wal dubbatanii fi wajjin jireenya fi jireenya waliin dhuumatuu fi waliin qaani'uu fi sakanni haa argamuu fi biyya biyyatti agartanii hawaa irratti waan akkanaa yoo adeemsan faayidaa wahiituun qabu. Natiijaan ammaati obboleessa keenna dubbatte kuni natiijaa biyya biyya jiraatuti. Wanni agartanii waan biyya biyya jiraatu irraa ka'e irraayi. Faayidaan agartanii namni tokko agartanii Afrikaa taa'ee Amrikaa intala dubbatuuf maali? Yoo maa agartaniitiin maa anna alwasiila gayra mumkinan bisuhuula agartanii dafanii itti gahuu waan hin mijjeefne ta'uu wajjin. yoo kamijjaahu taate maa rakkinni hin qabu abbaan boota fidhettu laakiin amma hawwinaate ma namni tokko agartanii karaa feesbuukatii wal argee yookaan karaa sooshaal miidiyaatiin bootama taheen wal argee kanaan agartaniitiin walitti dubbatee san duuban ihdaara mallaqa'uu fi yookaan agartanii waan isiitu kan beeyne suuraan isiin dhufteen kunuyyuu akkamiin beeytu isilleen inni maaliin beeytu akhlaaqni isaa maaliin beeytu haalli isaa maali afaanuma gideessa waliin haasisaniin walitti seenanii waan akkana baay'ee rakkina guddaa fida. Amma ati ka amma agartanii waan amma naan jette kana lakki karaa du'aayii kadhatuuti miti. Wanni ansiidhaa mujaarsota ergadhuuti eega isiin xalaaqaa ka xalaaqte taate yoo qaadiin akka jedhan haqiiqaa ka xalaaqu taate qaadiilleen akka taate xalaaquun qabu haga si waamuu qaba rakkina keessan beekuu qaba akkanumaan gaffiigee xaaqaaxilleen agartanii meella qas kennaa jedhee hiikuun barbaachisaa miti yoo akini kasiirumaan qaadinka hiiku taate warra ergadhuuti warra kenkee warra isitti ergadhu mallaqa akka itti baafte san si haa deebisanii karamata heenu osoo walakkallee si deebisanii abaarsan duratti لأنه يو أجرتني آه كما لك أسين دي بسين تاتي صوتو أبارو باتي يو كميد أما سران قهن تاتي إسان ربي سان انديسو إسيفي والرئيسان اللي انديسو هنداهو ظلمي أجرتني تنيني ظلمات يوم القيامة ورسول عليه الصلاة والسلام جي إن الله حرم الظلم على نفسه وجعلته بين إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أني ظلمي وفرت حراما قولي إيه jidduu keessanitti illee haraama akkana jettanii zulmii waliin go'inaa jedhe kanaaf zulmiin haraama san akka karaa warra isiitiin warra keetitiin gara saniin barbaada inshaallah obboleessi keenna kun ammallee akka jedhu abbaan kiyya galinaan jedhe biyya ala jira inni biyya kara galinaan jedhe ani immoo yeroo hundaayyuu eshiini gala abbii sanaa kana inshaallah ji'a gana gala boota akkana yeroo akkana hin gala jedhe baylamaafi baylama san ima dabarsaa amma inuuhu bilbila si jala oliin fuudhu naan jedhe yoo guyyaa akkanaa bira dabarte amma na jala oliin fuudhu mee akkam tahaa isin biyya keenna hin beeytanii akka tahu ee anillee ni beeka atillee ni beeyta laakiin caalan kana hundaatu yoo dunyattis aakiratti illee milkaahuu barbaadde dunyama kanattis milkaahuu aakiratti illee milkaahuu yoo barbaadde abbaa kan kee tola jedhu abbaa kan kee si jaalatee siif hawwee akka malee siif agartaniitiin immoo qalbiin isaa dhoobattee dunyallee daggate sirra waan ati fidduun silaa ilma kiyya osoo abbaa garii tahee ilma kiyya achuma taa'inaa dalagi jedha jaalala keetiif si arguu hawweenni dunyaa ati dalay durra si tuhu irra isatti jaalatama abbaa keetitti kanaaf ati abbaa kan kee tole jedhi rizqiin biyyaan hin qoodamtu yoo rabbii fedhee biyyuma ati hin beeytani biyya keennaa jettu san keessaa dureeyyiin gugurdoon baate malee biyya arabaatii fi biyya Orooppaa fi biyya Amriikaa fi Austraaliyaa biyya keennan galle ka biyya galee mootu biyya guddisee jedhe hin jiru biyya kanniini. Dureeyyiin ka argamte biyyuma keenna dunyaan biyya keenna hin jirti warqilleen hin jira wannummaan argame dhabame hin jiru waa'ee biyyaa irraa wanni biyyi biraa dunyaan qoodamtee biyyi keenna hiyyummaan qoodamteef hin jirtu. Kuni waswaasa namni tokko tokko agartanii qalbii ufii keessa kaahee malee. Kanaaf rabbi yoo rizqii yoo dura sii dabarse biyya keenyattis dhima guddatta dunyaa ni argatta. Kanaafuu abbaa kan kee tole jedhi abbaa keetitti deebi'i qalbii isaa gammachiisi guyyaa takkallee irraa hin turin. Akkasin abaarre abbaan kan kee hanga feete osoo biyyaa guddoo dunyaa qabdu keessallee teette yoo inni agartanii si abaare dunyaa takka hin argattu. idmi ma dhama ama taate mutahayyira taate achuma jiraatta malee wahirra hin geettu abbaa kan kee agartanii deebi'i qalbii isaa tolchi rabbi dunyaaf akkanallee sii tolcha inshaallah obboleessi keenna tokko akki jedhu ani dubartii gaarii fuudhuu barbaada gaarummaa isii maalin beekaa jedha gaarummaan dubartiidhaa ka beekaniin waa hedduuni tokkoffaa warra isii laaluudhaan beekan warri isii diinii yoo qabaate gaaliban dubartiin garuma warra isaanii san dabdi lammata cibaadaa isiiti fi jireenya isii ka diinii tamassuuqa qabaatu isii laalta haga isiin diinii karaa jabduu taate karaa namaatiin bira geette sadaffaa ormi keenna haadha laalii ilmoo fuudhi jedhanii dubbiin suni hikmaa qabdi rasuul alayhi salaatu wassalaam akki jedhan tazawwaju alwaluuda alwaduuda fainni mukaathirun bikum alumama jedhan dubartii deettu fuudhaa jedhan deettu akkamitti beekan ta hormaata heddummaattu jennaani warri kitaabaa akki jedhu haadha laalanii zarii yoo dubartiin haati agartanii ta hortu taate intaltillee akkas baati yoo haati gaarii taate ilmi intaltillee gaaliban gaarii taate qarriin kanniinii fi obboleeyyan isiitii fi obboleettiin isiitii fi usraa isii laaluudhaan isii laaluudhaan karaa kanan agartanii gaarummaa isiinii argita inshaallah kaani taani halkan ol kaatee ol kaatee yaa rabbi allahumma akhtar lii maa huwa khayrun lii fi amri diinii wa duniyaayaa jedhi yaa rabbi waan khayrii naa qabu dunyaaf akiradha tummaan naa marati tamaa tummaan naa maraxxe naa kennu yoo jette rabbi sin khayyanu rabbi agartaniitiin immootu si eh, waan agartanii ati jette sani siif tahaa du'aa isii qeebala atummaa ol ka'ii halkan kadhu inshaallah ni argatta gaarii san inshaallah obboleessi keenna kuni kana gaafatu eh, taraawiihaaf salaataleyli witiriin maalii garaagarummaan isaanii jedha taraawiiha jechuun salaatuma leyliiti salaata leyli jechuun taraawiihama witirilleen salaata leyli maafiiha ka taraawiiharraa argamurraayi salaata taraawiih ka jedhamu ka ramadaana keessa salaatan kanarratti istilaah ni jira ka jidduu raka'aa lama lama yookaan raka'aa afur afur duuban hafuura baafatani kanas salaata taraawiih jedhama lianna annaas yastariixuuna fiih بعد كل أربع ركعات إدو أربع ركعات كل إيجا ركعة فريتي نمني حفورة بفتاف سنيف تراويها جاني إسين صلاة مليليتي صلاة ليلي يجون صلاة حلقني يجون صلاة إشاعي دوبا صلاة مو حنق صلاة صبحي تتي صلاة الليل ما جدما إمو وتريني كآخر صلاة ليلي صلاة مو توتري جدما وترين قري يجون فكين يفكر ألما كرأتو صلاة إيجا سي سديو صلاة وتري جدما كوني witiriin tokkofaa sadii hin faa shani faa torbaan faa akkanatti witirii jedhama qarii yoo taate jecha salaata leeyliillee ni jedhamtu isin maal witiriilleen salaata leeyli irraa halkamtu salaanni leeyli hunda ol qaba taraawihaa fi witirii fi tahajjudillee salaatuma leeyli keessa jira jarri hunduu salaatuma iddoo ishaa'iitiif salaata sobii salaatamturraa jechaadha inshaallah ishaa'ii taraawihatti hidhatuun tahaa hin tahe homaa rakkinnan qabu namni tokko yoo taraawih ka salaatamu arge ishaayyoo kan salaatiyoo niyyaa ishaa'itti nama taraawiha hidhatutti yoo seene salaatuun itti hidhatuun isaaf hin baqqaa sanduuma ol ka'eetiniin rakka'oolee ufi guuttata inshaallah. Magriba nama ishaa'ii salaatutti yoo salaatamee akkamis salaataa jedha. Magriba ishaa'itti salaatuun hin baqqa'u itti hidhatuun ikhtilaafa agartanii jidduu isaanii waan jiruufi hedduun olomaa hin ta'u jechuurra jiraatan. Magriba ishaa'itti hidhatuun. yoo gara garii olomaa irra deemee ka agartanii ka itti hidhatu taate immoo rakaa sadi eega salaatee geesse taa'ee eega malee yookaan salaama irraa baafata irraa hiikkatee mufaaraqaa niyyata takkaahu tashahudu marra taa'ee hanga isaan rakaa tokko fidanii eegee sanduuban salaama baafata malee wajjin ol ka'ee sadi guutuun isaaf hin baqqa'u inshaallah walilmu cindallah. Obboleessi keenna kuni akki jedhu. ani qodhaa godhee biyya gaara keessa gara Suudii osoo deemu gara Yemaniitiin riyaala kuma tokkoof dhibba shan masjidaa jedhee nama hiyyolee lamaa wahiitti illee fagartanii hin kenna jedhee qodhaa godhe qodhaa kana masjidaa fi warra amma izaa'aa nuural hudaa yookaan raadiyoo daandii haqaa yookaan waan akkanaati yoo kenne maali jedhe lakki. Bakkuma yoo dura niyyatte saniif kenni malee gara biraatti hin kennin inshaallah garuma yoo dura niyyatte saniif bakkuma sanitti kenni malee gara biraatti hin kennini masjiduma saniif kenni niyyeetuma dura niyyatte saniif kenni inshaallah nazriin namarra dirqama baasu waan amma jettee kunis sirratti dirqama jaruma sanii kenni inshaallah waa rabbi sirra haa qeebalu. Bilesi kenna tokko akki jedhu wudu'a sunnaaf halkan mara sunnan salaatu waddaadheen waajiba salaatunnaaf baqqaa je in bakka homaa rakkinnan qabu kuni ra'yii baadiin fuqahaa hin baqqa'u jedhu ni jira laakiin homaa rakkinnan qabu inshaallah. in bakkaa wanni agartanii barbaachisu wuduu'uma waddaatuu malee sunnaaf waddaattee waajibaaf waddaattee waan feeten salaatu hin qabda wuduu'a tokkochaan kudhanillee digdamallee hanga feetes yoo salaattin homaa rakkinnan qabu inshaallah akkuma san tayammumalleen alarraajih min aqwaali ahlilcilm tayammuma tokkoon salaata feetellee salaatu hin dandeetta inshaallah sunnaaf waajiballee gaafii biraa obboleessi biraa kana gaafate adadni raka'aata halkan dhaabbatuun meeqa halkan yoo ka'ee salaata leyli salaatu barbaade raka'a meeqa salaatu na baqqa'a jedha obboleessi kenna kun adadni raka'a siif baqqa'u hagati yaadde hagati dandeette yoo kudha tokko dandeette kudha sadi dandeette digdamii sadi dandeette soddomii torba dandeette dhibba dandeette hangumati dandeette hangumati salaatu laakiin caalan afdalli wanni ati dhaabbattuun raka'aa kudha tokko لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها نبي محمد سر وان تريف لكن سيلا يؤدات سمارة كنن قبو وتقول أمنا عائشة رضي, آه، عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ألا ولا في غيره ألا إحدى عشر ركعة آه، هاتتين عائشة رب سرها فئو رب سرها جالت أكجت رسول ربي عليه الصلاة والسلام هن أدعو رمضان في قدي رمضان تهين الله هل كان صلاة الكنيكة ركعة كده tokko ol hin eda'u jette gaalibni waan isin argite kana yeroo garii kudha sadi hilleeni godha kana salaanni halkanii hanganan qabu laakiin caalan kana afdalli kana jechuu malee لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى سلاني هل كنيدا لو ملمان صلاة هنگ في هبانها صلاة لما لمان كنافو فقهاني قرين كصدمي torba yookaan soddomii jaha salaatu jira ka digdamii sadii salaatu jira ka afurtamii jaha salaatu jira akkuma gartaniitti immoo isaanitiin jecha inshaallah obboleessi keenya gaafii na gaafate keessaan immoo qaatii kana namni irratti wal dhabee jira gariin halaala jedheeni gariin haraama jedheeni eenyu wajji tahaa jedhe warra haraama jedhu wajjin tayyate maaliif shakkii eega seeni waan shakkii seenirraa fagaatutu si caala aqalla haaja eega namni keessatti wal dhabe shakkiimi keessa seenurraa irraa fagaatutu siif caala kanaafuu warra halaala jedheen wajjin hin deemini warra haraama jedhee wajjin deemutu siif caala liannahu fiiha alixtiyaad isii agartani ixtiyaaxa keessa jira walbucdu an makaani shubha bootaa shubhaa irraa fagaatutu keessa jira kanaafuu ati warra haraama godhe wajjin gori obboleessa akka hedduun olumaca haraamarra jedhani dubartiin horii gorra'uun baqqa'aa jedha obboleessi keenya kuni een bakka homaa rakkinnan qabu dubartiin akkuma dhiiratti gorraasa keessatti waan feete gorraatu hin qabaa aadaadha kun ka dhoorgee warra agartanii hin baqqa'u dubartiin yoo agartaniitiin gorraate baktiidha yookaan agartanii hin tahuu ka jedhan kuni kuni waanuma agartanii khuraafaata namni oofu malee waa shari'aati miti kanaafuu dubartiin gorra'uu hin baqqabdi. ilma dhiiraa baadhatte baadhattuu baate yoo gorraate jette nyaatamte halaala inshaallah bismillah yoo jette awdaaja lamaan agartanii kutte homaa rakkinnan qabu nyaatamte inshaallah obboleessi keenna tokko wanni na gaafatu dubartii micattee takka wajji waliigalee si fuudha jechuu erga amata lamaati waliigaltee qabnaa jedhe laakiin abbaan kiyyaaf haati kiyya biyyaa biyya alaa jiranii akka reef isin dubbadhisanii biyya alaa kana waan jiraniif haadhaaf abbaanii dubartii biraa na arganii sannikaa na hidhanii mee amma ta duraa san maal godhaa lachinuu fuudha moo akkam godhaa jedhe yoo dandeettee fuute lachuu fuudhi yoo kan dandeenye taate ofirraa hin dhiifta maal wanni sirra jiru wan tokko hin jiru duraa wanni nuti yeroo hundaa gorsa keessatti isinii dabarsinuuf lakkisaa haasawaa hawa irratti hin haasayinaa rabbiillee wal dhabdanii namallee wal dhabdanii gara rabbiitillee jaalatamaa miti ajnabii wajjin akkaatti haasawuun gara namaatillee agartanii jaalatallee miti jennee kan hundaa jedhisanii haasofna alaa kullee haalati yoo lachuu fuudhu dandeette fuudhi yoo ka dandeette qabaattu taate yoo agartanii sanii miti jette ta waliin haasofte dhiisi ta nikaha si hidhani isitti gori nikaha keetti deebi'i tan ija irraa qabadhu inshaallah sun ajnabiidha waliin haasayini gara isin gorin inshaallah yoo duraatu kala badiini obboleessi keenna tokko ani dallaala dalagaa jedha makiinaa ujuraa kan agartanii makiinaa barba nama yaabbatu barbaade yoo namni dhibba afurii yaabbate fakkeenya biyya kanarra hagachi an namticha agartanii abbaa makiinaa irraa qarshii dhibba tokko fudhaa kun akkami jedha homaa rakkinnan qabu. Homaa rakkinnan qabu yoo agartanii ujuraan sun dhibbi afuriin sun haqiiqama agartanii duraan karaan sun fakkeenyaaf yoo madiinarraa makka qarshii dhibba afur taate. ati yoo agartanii nama madiinaa deemu namticha fiddee namtichi dhibba tokko sii kenne homaa rakkinna hin qabu inshaallah laakiin yoo isin duraanuu dhibba sadi taatee dhibba afur itti godhatan hin ta'u li'annahu karaa agartanii gashiifaa godhuu keessa jira nama agartanii haqaan malee isa nyaatuun karaa gochuun keessa waan jiruuf hin ta'u laakiin yoo agartanii samsaraa hojjettee dallaala hojjettee karaa kanaan fudhatte karaa haqaatiin homaa rakkinna hin qabu inshaallah. obboleettiin ta'in takka wanni jettu abbaa warraa kiyya wajjii wal dhabee jetti. Kulli waan an dalagee waan qarshii kuma dhibba lama dhihaatu isa bira jira. Nikaa na gadhiisi jennaan si gad hin dhiisu jedhee. Hanga qarshii kuma shantama fidduutti ka biroo naan jedhee. Ani erga isaan adda bahe amata afurii. Amma kanan fidu jedhee sababaa saniin gara qaadii warri kiyya deemee qaadii irraa akka na gadhiisu barbaadanii qaadin waraqaa xalaaqaa naa baasee waraqaa xalaaqaa naa ergani waraqaa xalaaqaa kana ergan kana keessatti wanni an dubbadhe tokkochuu irra hin jiru xalaaqni kee bu'e moo hin buune an shakkii qaba. Eh, Tokkoffaa eh, inni agartanii waan kana sirra barbaaduun dolmiidha. Mallaqa duraa kenniteef lammatallee agartanii ka biraa sirra barbaaduun kun dolmiidha. Namni agartanii waan akkanaa hojjetuun hin barbaachisu. Mallaqni duraatu gudda bira jira ka lammatallee agartanii naa kennitu malee jedhee sirra barbaaduun dolmiidha. Nikaa si gadhiisuu dhabuun. Lammata eega qaadiin shari'aadhaa eh, waraqaa xalaaqaa waan ati jetti keessa jiraatee jiraatuu baatee si erge nikaan ni bu'a. Nu warri qaadiin agartanii seera malee hin deeman jennu yoo ka seeraan deemee karaa heeyyama shari'aatiin karoora shari'aan keettee fi deemee nikaa si gadhiisu taate nikaan qaadiin si gadhiise ni bu'a waan shakkituuf hin qabdu. Waan ati jette keessatti barreessi waan biraa keessatti barreessi akka isaatu beeka. Alaa kulli haal nikaan keenkee ni bu'a yoo agartanii qaadiin si gadhiise jecha inshaallah. Mumkin qaadima saniin himattee mallaqa kenkee kuma dhibba lamaa saniyyuu irraa fudhatuu ni dandeetta yoo ka karaan jiraatu taate inshaallah haqa malee fudhatee zulmiidhaan fudhate yoo ka dandeettee karaa zulmii sanii irraa deeffattuun dandeette karaa mootummaatiin taate karaa birootiin taate fudhatuu hin dandeette haqa keeti dhiisuufii hin qabdu waan inni si dideef sun akkan fakkaata inshaallah rabbii jidduu ummata keennaa rabbi haa tolchu ummata keenya zulmirraa rabbi haa fageessu inshaallah obboleessi keenya tokko nama tokkotti warra hawaalaa irra dalagutti qarshii kennee hawaalaa naa godhaa jedheeni qarshii birri kudha sagalii walii gallee jedha akkana hawwalan eegasii turanii hawaalaa gidee isaan godhan mallaqni dabalamee jira mallaqa sanillee hundanaan aan ergine ammallee agartanii mallaqni waagan isaa ol ka'ee mee amma akkamii jedha wanni kun waa biratti na hafammoon hafnee jedha yoo ka dura waliigaltee saniin guyyama feetannaa ergaan ka jiraatu taate guyyaa itti gorin eega waliigaltee keessaniitiin adda wanni tokko kasii biratti hafeen jiru. Maadaama waliigaltee bittaa gurgurtaa duraatiin dhumeen salas guyyaa fidhan sii ergan isaa waan hin haddadiniif yoo ka haddaddu taate dubatta akarsan isaan illee itti gaafatamummaa qabanii ganaa agartanii waagaa biraatti waliigaluu qabdan. maadaama waagaa duraatii waliigaltee amata duuban si erganii amata lama duuban si erganii mallayidhi duraan kudha sagal ta'e amma soddoma ta'e soddomii shan ta'e alaa kulli haal waagama duraa sanitu deema inshaallah waa waliigaltee dura umtanii fagaltanii bittaaf gurgurtaan dura waan dhumeef inshaallah waliilmu cindallah namni tokko yoo agartanii janabaha qabaatu taatee bishaan dhiqatuuf ofirra sodaatu taate maal dalaga tayammoo godha inshaallah tayammoo godha ismaan salaate eegasii yookaan bishaan ifata amma biyya keessa alhamdulillah sakkaanan guutee jira wanni bishaan ho'isu bishaan ho'ifatee dhiqata yoo sanii miti jedhe tayammuma godhee salaatee eegasi gedeen aduun ho'itee bishaan dhiqata inshaallah sana gartanii ofiin dararuun qabu. Hukmi lotorii yoo makiina namaa baate yoo wanni namaa baate fudhatuun akkamii jedha tokkoffaa lotorimatti seenuun haraama waliigaltee olumaati lotorima bituun haraama lotoritti seenuun haraama. Dunyaa namaa haqa malee nyaatutu keessa jira. Dunyaa namaa namnummaan tokkochi haqa malee nyaatutu keessa jira. Ka kanarraa fayyadamu nama birooti. Kanaafuu dunyaa akkanaa itti seenuun lotorii muruun lotorii dalaguun kun hundi haraama. Dunyaa kanaan baatellee fudhatuun isaaf haraama. Isaaf hin baqqa'u inshaallah kama alayhi culamaa'una al-ajillaa. Obboleessi keenya arabni namni tokko yoo keessummaa itti dhufe shaayii dhaabanii fi eega inni biraa deeme immoo meeshaa san dhiqanii dhuganii maaf akkas hojjetannaan ijaa fi jedhanii mee maaliin akkana lakki kun isaa'a isaa tawanni danni namatti badu keessa jira wanni akkasii hin ta'u wanni akkana jalallee hin baratina aadaa fokkata akkanaa jalan badanidha aadaa yaraadha namni agartanii na'am namni yoo ka ijji ka jiraattu taate qodaa sanii asara isaatirraa yoo itti ka hojjetan taate cayniin ijji hin deemti laakiin nama keessummaa dhufe akkanatti zanni itti baduun namnummaan hundi ija qaba budaa qaba jechanii shakkii yeroo hunda deemuun kuni waan ta'uu miti isaa wanni ittu keessa jira namatti yaada baduutu keessa jira rabbiin kenna namatti yaada baduu irraa dhoowwee jira yaa ayyuha alladhiina aamanu jtanibu kathiiran min adhanni inna ba'da adhanni ithmun ka karaa seeyaa badaa namatti seehurraa fagaadha jedhe rabbiin dhoowwee jira kanaafuu akkana hin ta'u inshaallah rabbi irraa nu haa baasu aadaa akkanaa isinillee hin qabatinaa jalaa gora inshaallah warra milkaa'u isin hunda rabbi haa taa'isu warra milkaa'u rabbi haa taa'isu sagantaa keenya kara'aa asitti raawwanna asitti geessinee jirra haagaa guyyaa biroo agartanii fatwaa keenna wal geennutti khayrii keessanuuf jiraadha warra milkaa'oon amsi lirabnu haa taayisu khayrii dunyaa fi akiraa lirabnu haa kennu haadha wasala allaahumma wasallam ala sayyidina muhammadin wa aalihi wa sahbihi wasallam ajmaciin wassalaamu calaykum warahmatu llaahi wabarakaatuh فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى حسنك وافنو بعض الجاهلية يرميها بالقوتن حق يوم العانا حسنك وافنو بعض الجاهلية يرميها بالقوتن حق يوم العانا حسنك وافنو بعض الجاهلية baarkallaa fiik sheekeen sheek jibriil qamar rabbiin umrii dheertu fayya guutuu sinaa badhaasu horaa bulaa deebana egaan duub kabajamtoon dhaggeeffattoot keenna fedhii rabbii guddaatiin sagantaa keenkaa guyyaadhaa sirra goola buuf deemna namni san keessummeessaa turnaa obbolees keessan abbaasittuu kutaa teeknik nuural hudaa waliin taanee si wajjin tur sheekoot keen kabajamoo fi jaalatamoo sheek jibriil qamarii fi Dr. Abdallah Kadir rabbiin isinirraa haa jaalatu akkasumas isanii dhaggeeffattoot keennallee hagammaan waliin turu keessanii fedduu san galatumfan baarakallahu fiikum wajazaakumullaa khairan haqa sagantaa itti aantu walitti deebinutti naga rabbii keessa nu jiraadha jiru qananii keessa qubadha milki duniyaa akiraa cuuf argadha isan cufti horaa bulaa deebanaa sanin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما